kun waashingtan diisiirraa gama raadiyoof televezyiiniin ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. wiixata caamsaa 15 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu antu jubee horaati. boordiin filannoo itiyoophiyaa kan addi bilisummaa uummata tigraay uggurri galmee filannoorra kaa'amee ture akka irraa ka'u gaafate fudhatama dhabsiise qaamoliin hawaasaa godinaalee wallaggaa arfan bakka bu'an waltajjii usaid ambootti qopheesse irratti argamuun nageenya oromiyaa ilaalchisee mari'atan godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsi itti fufuu ka dubbatan jiraattonni mariin araaraa waboof mootummaa gidduutti akka itti fufu gaafataniiru qophiin torbaniis kan ispoortii abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma gara oduwaarraaf jennetti dabarra.
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf boordii filannoo biyyoolessaa fi gaaffiin qaama seeraa ta'uu haqamuu ilaalchisuudhaan dhiyeesse fudhatama dhabuusaa boordiin filannoo beeksisee jira qaama seeraa ta'ee itti fufuu fi labsii jiru hundee godhachuudhaan galmaa'uuf gaaffii dhiyeessuudhaan akkasumas akka seera jiruutti yoo eeyyame qofa ta'u boordiin beeksisee jira. waajjira adda bilisummaa uummata tigraay keessatti itti gaafatamaan damee gurmaa'inaa obbo Tawalda Gabrasaadqaan paartiin isaanii kanarratti mari'atee deebii akka kennu ibsan tplf humna gargaaramuudhaan gocha fincilaa irratti hirmaachuusaa tuquudhaan paartichi qaama seeraa qabu akka haqamuuf amajjii kudhan bara 2013 boordiin filannoo biyyoolessaa murtii dabarseen itti gaafatamtoonni paartichaa maqaa paartii kanaan akkan sossoone. qabeenya paartichaa laalchisees maallaqni hin baafamin yoo jiraate akka baasan kana malees qabeenyaan jiru kan hafe yoo jiraate barnoota lammummaa fi filannoof akka oolu murteessee ture tplf caamsaa afur bara 2015 xalayaa boordii filannoof barreesseen walwaraansi tigraay keessatti gaggeeffame karaa nagaa fi heeraan akka furamuuf paartichii fi mootummaan federaalaa waliigalteerra waan ga'aniif murtii boordichi duraan dabarse akka ka'uuf gaafachuusaa boordiin ibsa baaseen hubachiisee jira.
pireezidaantiin eertiraa saayinas afawarqii dilbata kaleessaa buufata xayyaara sadarkaa addunyaa beejing ga'an yoo ta'u daawwannaan kunis afeerraa pireezidaantii chaayinaa shii jiiping biraa dhiyaateen ta'uun ibsameera.
ministiriin muummee chaayinaa wixata har'aa pireezidaantii eertiraa saayinas afawarqii wajjin beejing keessatti walgahii ta'aniin tumsa faayidaa walii gadi fageenyaan ilaalanii walta'iinsa tarsiimoo walii isaanii itti fufiinsaan dagaagsuu qabnaa jedhan daawwannaa isaanii kanaan pireezidaantiin isaayyaas sirnaaf afeerraa arbaataa gaggeeffamu irratti pireezidaantii chaayinaa chiimpiingiin simatamuuf jiru. hoogganoonni lameen marii irratti ka bobba'uuf jiran yoo ta'u walta'iinsa tarsiimoo irratti qiyyaafachuun dhimmootii addunyaa fi naannoo gamlachuu yaaddessanii irratti yaada wal jijjiiru eertiraan galaana diimaa irratti argamuu fi chaayinaan immoo gaanfa afrikaa keessatti cimuuf waan barbaadduuf eertiraan chaayinaaf teessuma lafaan barbaachisaa ta'uu dandeessi kaaba sulula suwizii fi awurooppaa. kibba bahaana immoo galoo galaana arabaa fi galaana hindii argachuu dandeessi eertiraan jibuutii wajjin daangaa walii ka qabdu yoo ta'u waraanni bilisummaa uummata chaayinaa bara 2017 buufata waraanaa biyya alaa isa jalqabaa achitti hundeesse bara 2022tti hoogganoonni biyyootii lameenii walitti dhufeenya chaayinaaf eertiraa gara walta'iinsa tarsiimoo qabeessatti akka guddisan murteessan. barri keessa jirru 2023 walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyootii lamaan gidduutti erga hundeeffame waggaa soddommaffaa ta'uunsaa ibsameera chaayinaa fi eertiraan wal amantaa jiru gadi fageessanii dhaabuuf tumsa qabatamaa bu'a qabeessa galmeessuu fi dhimma addunyaaf naannoo irratti quunnamtii cimaa qabaachuutti fufanii jiru biyyoonni lamaan michooma aadaa waliin qaban. dhiyeenya kana lammiileen chaayinaa sudaan keessaa yeroo baafaman gareen jalqabaa gara eertiraatti geeffaman yaada chaayinaan geejjiba karaa daandiif galaanaa biyyooti eeshiyaa afrikaa fi awurooppaa wal argisiisu yaada baafteetti eertiraan dabalamtee jirti akka ministeerri dhimma alaa chaayinaa ibsutti daawwannaan kun hariiroo chaayinaa fi eertiraa bal'aa fi gadi fageenya qabu keessatti humna haaraa ka dabalu yoo ta'u tuumsa biyyootii lameenii bu'a qabeessa ta'e ni guddisaa jedhame eegama ji'a bitootessa darbee ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi waraanni eertiraa wal dhabdee waggaa lamaaf naannoo tigraay keessatti gaggeeffameen yakka waraanaa raawwate jechuunsaa ni yaadatama.
keeniyaaf soomaaliyaan kurna tokko oliin booda naannoo irratti waldaangeessan sadarkaa sadarkaadhaan banuudhaaf waliigalaniiru jechuudhaan keeniyaan muddama waggootaaf tureen booda biyyoota hollaa lamaan gidduutti hariiroo gaariin tolfamuusaa ministiriin dhimma alaa biyya keessaa wixataarraa beeksisee jira kun kan dhaga'ame naayiroobii keessatti walga'ii ministeerota kan sadarkaa olaanaa dhimmootii nageenya daldalaaf sochii uummataa ilaalchisee geggeessameen booda bara 2011 daangaan sun mul'inatti ka cufame gareen alshabaab haleellaa waan geggeesseef jecha. daangaan keeniyaa fi soomaaliyaa gidduu jiru har'aa qabee guyyoota 90 itti aanu keessa sadarkaadhaan akka banamu murteessinee jirraa ka jedhan ministiriin dhimma biyya keessaa kituree kindaakii guyyoota 30 keessatti daangaa ce'umsaa jalqabaa ni banama jedhan biyyoonni lamaan baatii adoolessa darbee daangaa deebisanii banuudhaaf karoorsuu isaanii pirezidaantiin keeniyaa duraanii uhuruu keeniyaataaf gitii isaanii soomaaliyaa hasan sheek mohammed marii geggeessaniin hin milkaa'in hafe.
kunis kan ta'e sababaa lagdi shabalee ededa isaa cabsee ba'uun daandileen bishaaniin liqinfamuu isaaniin ta'uun ibsameera jiraattonni kutaa hiiraan kan magaalaa beladuween roobni cimaa mudate lolaan akka malee akka ol ka'u waan taasiseef mana isaanii keessaa ba'uuf ka dirqaman yoo ta'u jiraattonni meeshaalee isaanii mataa mataa isaanii irratti baatanii daandii lolaan guutame keessa lafa dahannaa barbaachuuf dirqamaniiru. ittaanaa bulchaan dhimma hawaasummaa kutaa heeraan alii usmaan huseen amma lakkoofsi harkaa qabnu ka duraati namoota rakkoo kanaan miidhaman gargaaruuf waan dandeenyu hundaa gochaa jirra jechuudhaan dhaabbata oduu ajaansi firaansi pireesiif himaniiru ittaanaa bulchaan kutaa hassan ibraahiim abdulle jimaata darbe namoonni sadii lolaa bishaanii kanaan du'uu isaanii ibsaniiru balaan kun ka dhufe caama hamaa soomaaliyaan argitee hin beekne erga mudatee fi lammiileen biyyattii miliyoonaan lakkaa'aman qarqara beelaa geessisee yeroo jiru kanatti yoo ta'u kana malees waggootii kurna hedduuf biyyattiin loote seentota islaamummaa waliin wal'aansoo qabaa yeroo jirtutti jiraattonni dhaabbata oduu ajaans firaans pireesiif akka himanitti jalqaba torban kanaa halkan walakkaa bishaan daandilee fi gamoo keessa waan yaa'eef jecha mana isaanii dhiisanii ba'uuf dirqaman dubartiin maqaan isaanii akka ifan baafamne gaafatan tokko akka jedhanitti yeroo shanaffaaf lolaa bishaanii cimaa mudateen beladuween keessaa baqachuu isaanii dubbatan haati ijoollee saddeetii fi umriin soddomii shanii kun dhaabbata oduu ajaans firaans pireesiif akka himanitti yeroo lagni kun ededa isaa cabsu hundumaa ni baqannaa jedhaniiru.
qaamoleen hawaasa garaagaraa godinaalee wallaggaa arfan bakka bu'uudhaan marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan ameerikaa usaid magaalaa ambootti qopheesse irratti mootummaa fi waraanni bilisummaa oromoo gidduutti mariin eegalame akka itti fufee geggeeffamu gaafataa jiru abbaa gadaa asfaw kabbadaa godina wallaggaa bahaarraa hawaasni nagaa bahee nagaan galuu yaade itti ta'e mariin nagaa kan akka milkaa'u barbaadaa jedhu Itoophiyaatti itti gaafatamaan misooma sagantaa dhaabbata misoomaa sadarkaa addunyaa Ameerikaa USAID nagaa tasfaa'ee dhaabaa sadarkaa biyyaatti walta'iinsi siyaasaa akka jiraatuuf kan hojjetan ta'uu ibsuudhaan sabaaf sablammoonni oromiyaa keessa jiran hariiroo akka qabaatan akka hojjetan illee eeraniiru malkaam kanarratti gabaasa amboorraa qaba.
sagantaa marii dhaabbatni misooma sadarkaa addunyaa kan ameerikaa USAID magaalaa ambootti qopheesse irratti kan argaman godina Wallaggaa Bahaarraa kan argaman Abbaa Gadaa Asfaw Kabbada hawaasni sababa dhabamuu nageenyaan walqabatee nagaan ba'ee galuu rakkachuusaa dubbatanii jiru. Mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii nagaa dursuudhaan waliin dubbiin jalqabame itti fufuudhaan qaamoleen lamaan waliigalteerraa akka ga'an uummatni kan eegaa jiru ta'uu dubbachuudhaan haala naannoonni isaanii keessa jiru. ibsanii jiru.
Haalli wallagga bahaaf wallagga lixaa jiru kun baay'ee suukanneessaadha. Namni ba'ee galuu hin danda'u, barataan baratee galuu hin danda'u, qotee bulaan qotuu hin danda'u. Eenyu daldalaan illee akka garaasaa deemee galuudhaaf hin danda'amu. Amma garuu eeddii haraalli kunillee jalqabamee uummanni keenya gurri isaa gara araaraa sana jira. Nagaa barbaade nagaa dheeboteera. Waan nagaan hin jiru taanaan immoo waan tokko hojjetamuu waan hin danda'amneef. amma araara kana eegaa jirra araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduraatti bu'uu fi nagaan dhabame akka nagaan jiraate sabni yoo nagaan jiraate malee bahee galuu hin danda'u inni baratus barumsa isaa yoo nagaan jiraate malee barachuu hin danda'u qotee bulaan illee hundumtuu hojii isaatti bobba'ee hojjetee buluudhaaf waan dadhabameef inni kun immoo. dhumaatiin beelaa immoo dhumaatii rasaasaa caala isa kanaaf uummanni keenya kun immoo namni immoo jaarsoliin biyyaas hayyoonni kunis immoo kana cal jennee teenyee ilaallee araarama mootummaa fi waboo gidduutti jiru kana akka inni itti cimee biyyi keenya nagaa argatuuf barbaada nagaa booddeedha hundumtuu kan dhufu nagaadhaaf dursa akka isaan nuu kennan. barbaanna.
Aadde Misgaanii Waaqjiraa marii kana irratti kan argaman godina Horroo Guduroo Wallaggaa irraati. Aanaa Jaardagaa Jaartee irraa dhufan keessaa walitti bu'iinsa mootummaaf riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffamuun rakkoo qaqqabeeraa jedhan ibsuudhaan mariin nagaa eegalame itti fufuu qabaa jechuudhaan sababaa jedhaniif ibsanii jiru.
Aanaa Jaardagaa guutuu isaatti uummanni keessaa buqqa'ee akkam akkan taanetti buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa jira. Hamma tokkommoo gariin gara qeetti deebaniiru akka Jaardagaa Jaartetti uummanni ammayyuu gara qee isaatti hin deebine yeroon kun immoo yerootti waqtii oomishaaleen ittiin faca'uudha. Kanaaf immoo hawaasni kun ammas qee isaatti deebee oomisha kana hin facaafatu oomishni kun sirriitti lafa ga'u taanaan ammas bara dhufuufis illee beelaaf akka saaxilamnu. rakkoo addaaf illee akka saaxilamnu nu taasisa waan ta'eef uummata kanatti nagaa labsuutu barbaachisa nagaa kana immoo uummanni ani maalan barbaada nagaan anaaf barbaachisa jedhee ufitti fudhachuu qaba.
Namni biraan magaalaa Naqamtee irraa argaman obbo Tafarii Qajeelaa Gamee isaaniitiin mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo adeemsa marii nagaa eegalan biratti qaamoleen hawaasaa garaagaraa illee waan isaanirraa eegamu qabu jechuun dubbatu.
Maayin nun waan kontribuutii gochuu dandeenyu amma marii akkam akkamiitu godhamuutu irraa deebisanii nagaa waaraa gad dhaabuudhaa fi maal gochuun nurra jira kan jedhudha kan irratti mari'anne. koominitii irratti daaloogii kamitu deemuutu irra jira isteekholdariin immoo amma gajjallaatti maal gochuutu irra jira ka jedhu yaada akkasiitti kan kaafnee mari'achaa jirru jechuudha.
Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAIDitti Itoophiyaatti itti gaafatamaa misooma sagantaa kan ta'an obbo Nagaa Tasfaayee Dhaabaa game isaaniitiin sadarkaa biyyaatti walta'iinsi siyaasaa akka jiraatu dhaabbatni isaanii akka deeggaru dubbatu.
Pirogiraamiin keenya sadarkaa biyyaalessaatti walta'iinsi siyaasaa akka dhufu deeggara. Walta'iinsa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaatti akka dhufu deeggaruu keessatti immoo naannoo naannootti immoo waan hojjetu qaba. Akka Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya lamadha. Inni jalqabaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'u nagaan akka bu'u deeggaruudha. Inni lammaffaan ammoo waliigaltee biyyaalessaa akka Itoophiyaatti irra gahuu fi sadarkaa Oromiyaatti waliigalteen ta'utu irra jira walta'iinsi ta'utu irra jira yookaan walta'iinsi sadarkaa oromiyaatti ta'u walta'iinsi sadarkaa Itoophiyaatti ta'uuf galtee jabaadha baay'ee barbaachisaadha jennee amanna assamshinii kanarra dhaabbanneeti sadarkaa oromiyaatti qopheen ta'utu irra jira waliigaltee biyyaalessaa keessatti hirmaannaa gahaa yaada oromoo fedhii oromoo gaaffii oromoo oromoon irratti waliigalee san booda waliigaltee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna.
Obbo Nagaan qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa afran irraa dhufan abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa barsiisonni yuunivarsiitii haadholiin dubartootni dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yommuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuudhaan waan itti dabalanis qabu.
waliigaltee biyyaalessaa sanaaf oromoon akka sabaatti sabaaf sablammoota oromiyaa keessa jiranis hariiroo gaarii waliin qabaatanii waan barbaadan adda baasatanii sanarratti qophiin jiraachuutu irra jira soo kanuma lamaanitti xiyyeeffannaa.
dheebuun uummatni nagaadhaaf qabu jajjabeessaadha kan jedhan obbo Nagaan dhaabbatni isaanii adeemsa nagaa ilaalchisee gara fuulduraattis qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjechuudhaan kan itti fufu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru mootummaan Itoophiyaaf waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa Taanzaaniyaa. Iddoolla Zaanzibaaritti mariin adeemsa nagaa ilaalchisuudhaan taasisaa turan waliigaltee malee raawwatamuun isaa gabaasamuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naaqol Malkaa Amborraa.
Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsonni itti fufuu jiraattonni sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Sodaa nageenyaaf maqaa isaanii himuurra kanneen of qusatan jiraattonni godinaalee Shawaalixaa horroo guduruu Wallaggaaf godinaalee biroo mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa akka dubbataa jiran ibsaniyyuu walitti bu'iinsonni garuu ammallee hin dhaabanne jedhan. Yeroo marii nageenyaa dhagahan abdii horachuu isaanii kan dubbatan jiraattonni kun amma immoo waraansicha dhagahan immoo deebi'anii yaaddoo keessa galuu isaanii himan yuunivarsiitii ambootti barsiisaan saayinsii siyaasaa tokko immoo qaamonni lameen akka gara marii nagaatti dhufan uummanni dhabamuu nageenya keessa jiru dhiibbaa gochuu qabu jedhan tsaayi daamxoota finfinnee irraa gabaase kunoo.
jiraattonni naannoo oromiyaa godinaalee garaagaraa sagalee ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa itoophiyaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti taanzaaniyaa zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalamees godinaalee oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun himani jiraataa godina shawaa kaabaa aanaa yaayyaa gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqabaa. mootummaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru.
erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti eegalee naannoon keenya dura naannoo rakkoon nageenyaa waggaa sadii walitti fufee itti turedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon ka'ee keenya jiru xiqqaate rakkoon nageenyaa kun hin furama jennee gammadaa turree haa ta'u garuu araarichi achirraan hin deemaa jira jedhamaa. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedana garreen uumaa otoo maaraarri gaggeeffamaa jiru mana maatii kiyyaa'uu dabalatee mannoo inni qonnaan bulaa ganda goda jabaa jedhamu keessatti kinoo yayya gulallee jechuudha mana nama torbaa gubate kuni gaafa araarri hin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara kanarraallee abdii nama dhabsiisa yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni. Waan mootummaan olii jedhu kana quban qaban laatallee nama jechisiisa. Olii mootummaan araara jechaa jira. Garuu waraanasitti gara kanatti gadi bobba'e mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira. Kun amma waan maatii kiyyarra ta'edha jechuudha.
Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina qeellam wallaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru.
Manni araara kana kan miskii guddaan eegaa jira. Keessumattuu aanaan kun rakkoo nageenyaatiin akka malee miidhamaa turte. Kanaaf uummanni akka malee obsaan eegaa jira.
Barreessaa paartii siyaasaa madarkan ta'anii fi dhalataa godina Shawaalixaa aanaa Gindabarat ta'uu isaanii kan himan obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasni naannichaarraa eeroo akka argatan himu.
Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisuu akka eegale agarraa fakkeenyaaf gara odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara horroo guduruu wallaggaa keessatti naannoo guduruufaa kana naannoo lixa shawaa kana keessatti naannoo gindabarat faa gara meettaa kana faa fi bakkoota adda addaa gara argee kana faattis walitti bu'iinsi akka jiru. maddeen adda addaa ni ibsuu jechuudha.
Gama biraatiin jiraataa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa muruu ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan walitti bu'iinsi kun ammallee itti fufee jira jechuun ibsani.
Mootummaan ammayyi nagaan haa waaru isa jedhamee walii galtee sadarkaa Afriikaatti isaa ta'u sadarkaa addunyaatti dubbatamaa jiru kana irra darbee mootummaatu ummata kana nagaa dhorkaa jira. Na kana arginaa hin nageenya. Nagaan hawaaru erga jedhamee mariin nagaa erga taa'amee maaltu lola barbaachise qaba.
Dhimma kanarratti kan haasofsiisni barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Salamoon Tafarraa akka ibsanitti uummanni rakkoo nagaa dhabuu keessa jiru qaamoleen lamaan gara nagaatti akka dhufaniif dhiibbaa gochuu akka qaban ibsaniiru.
Mariiwwan itti aanutti moottu mariiwwan lamaa sadiin booda mootummaatti garuu agiriimanta keessa geessisuu danda'u. Keessaarii gochuu danda'u. Kanaaf ammaaf waraana dhaabne jechuun maaliif mariisan keessatti inni guddaa maal jedhanii qabxii isaa walii gala inni guddaan maal inni rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiif nagaa qofaan akka muramu. waliigallee jirra yookiin immoo qaamni lamaa waliigalanii jira inni guddaan kana kan jechuun maaltu gaggeessaa qaamoleen lamaan mootummaas haa ta'u humna ta'e humna waraanaatiin kun immoo wal waraanuudhaan kaayyoo yaadan ibsan galmaan ga'uu akka hin dandeenye hubachuu isaanii agarsiisa jechuudha. Kanaafuu oopshiniin jiru maal jennee ilaalan oopshiniin jiru inni guddaan karaa nagaa fi nagaa furuu qofa furuudha kan nu baasu nagaadhaaf jedhanii kana ittaasee moottu Uummanni maal barbaada nagaa barbaada. Uummanni nagaa barbaada jechuun immoo qaamoleen kun akka walitti dhufaniif dhiibbaa guddaa uuma jechuudha. Akka waliigalaatti fiisfaayirii yookiin immoo waraana dhaabuurra hin geenye jechuun kanaan booda dubbiin araaraa, dubbiin mariidhaa, dubbiin wal dhabdee karaa nagaatiin furuun cufalee jechuu hin dandeenye.
Gama biraatiin tibbaan dubbii himaa idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an odaa tarbee fuula tiwiitarii isaanii irratti akka qoodanitti walitti bu'iinsi kun naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa rakkoon nageenyaa lixa Oromiyaa itti fufee akka jiru gabaase. Sababa kanaanis gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuun rakkisaa ta'uusaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. mohaammed mohaammed atileetiif barataa kolleejii yoo ta'u dirree ispoortii uk keessatti maqaa guddaa horateera itiyoophiyaatti kan dhalate mohaammed yeroo umriin isaa waggaa kudhan gara ingilizii deeme uk keessattillee dorgommii atileetiksiin badhaasa hedduu injifate dorgommiiwwan sadarkaa addunyaa irratti biyya isaa bakka bu'uun dorgomee jira olompikii paaris bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf illee kaayyeffateera yeroo ammaa kana sagantaa leenjii cimaaf barnoota isaa yuunivarsiitii keessatti madaaluun saayinsii ispoortii digirii hordofaa jira eebbisaan nagaasaa istookholm sweden irraa dhimma kanarratti mohaammadin gama iskaayippiin dubbiseera.
ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti ani eebbisaa nagaasaati har'a keessumaa tokko qabna keessummaan keenya atileet akkasumas barataa. Mahammad Mahammad jedhamu biyya Yuunaayitid Kingidam Landan jiraata. Atileetiidhaa barataadha. Baga nagaan dhufte Mahammad.
Baga nagaan dhufeetan akkamitti nagaa keessanii hundi keessan of fayyaa qabtanii.
Mee akkamitti garafichaatti galtee inni odeeffamu dhugumaa Oloompikii Landanii erga ilaalee boodadha kan dorgommiitti galeedhaan dhugaadhaa?
Dhugumaa ani gaafin ani eegalee anaa waggaa kudha lamaati. Akkiin itti jalqabe fiigicha fiigicha London Olympic akkumaan daawwadde waan biyya keenyatti biyya UK'tti hoos taateef namoota baay'eetu daawwata. Daawwadde fiigicha kanaan gisee daawwannee. Atileetota baay'ee Qananiisaa Turneesh namoota baay'ee kan inni amma itti dura laalu itti yaadee jarri kun jaroota nama ciccimaadha jee yaadu. Kan akka moo farafaa jaroota kana daawwadhee achiin halkan bullee ganama ol ka'ee anis ni fiigaa anis carraan kiyyaa akkanumaa guyyaa tokko jee itti hawwii qabaadhee fiigicha jalqabee. Achumaan yeroo deemnu ji'a shan yookaan ji'a ji'a booda dorgommii lookal kilaabii joon godhe ittiin dorgommii xixiqqoo tana ittiin hirmaadhee achumaan oduma deemnu anis rakkanais ta'e biyya kanatti keessatti odoo 2015. Siitizen biyya kanaa yeroon naaf kan yeroon beekamee qualified ta'e siitizen biyya kanaa ta'e yeroo gizeen biifin qualified ta'e siitizen naa kan jechuun ciminuma kiyyaan itti oofee fiigicha hirmaadhee European Championship irratti hirmaadhee jechuudha.
Barnootaa fi dorgommii atileetiksii akkasumas immoo shaakala akkamitti waliin simsiista?
Ani hojii lama hojii siitichina wal cinaa oofee bakka gaa bakka bareedduu ga'u kabajeetiin ispoortii fi wanni barnoota wal cinaa oofee yeroo digiriin kiyya kan dura ispoortii koochin ispoortii divalament baradhe achiin booddee giseen fiifin paas godhee wanni dura ba'e. achiin booda maastarummaa appilaayi godhee maastarummaadhaan international shipping logistik barachaa jira jechuudha. Ni ulfaata yeroo baay'ee ni ulfaata maaliif ni hin deddeema Yurooppiyeen tana keessa hin deema ammas biyyi kuma tana keessa UK keessa ni hin deema ni ulfaata barnoonni fi fiigichi waan ulfaatuuf. Ani immoo irraan kaayinne maaliif hawwiin kiyya waan guyyaa tokko nama beekamaa ta'eef fiigicha kanarra yookaan beekamaa ta'ee yoo fiigicha rakkoo fi tuqa taate taate yoo injirii fi kana ta'e barnoota kiyyaan akka barnoota kiyyaan gadi hin qofne jee barnoota isaan lachuutu wal cinaa ofa jechuudha.
Karoorri kee maalidha? Dorgommii kamirratti si'a ilaallu irra caalatti?
Amma barnoonni kiyya dhumatee jira. Barnoota kiyyaaf maastarummaa fixee hin jira. Ji'a tokko ji'a lama booda fixee waan hin jiruuf amma karoora kiyya karaa biyya Itoophiyaa deemee shaakalii jaarota Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaaf achitti waan namatti toluuf haalli qilleensaa achi tola. Ani karoora kiyya Paaris 2024 irratti maaraatoonaaf deema jechuudha.
Atileetii kamii akka rool moodeliitti yookaan immoo akka fakkeenyaatti ilaalta?
Qananiisaa Baqqalee.
Maal isaas tole Qananiisaa Baqqalee?
Hojii inni hojjetee ani dursee gaafaan xiqqishaadhaa hin beeku waa'ee ispoortiidhaa waan hin beekneef hin daawwanne 2004 waan Olompiik moo'eef 2008 yeroo Olompiik moo'ees 2009 World Championship yeroo moo'essanis ani hin daawwanne fiicha kana hin agarre jechuudha. Gaafaan dhufe booda 2012 booda research waan godheef waan inni hojjete hojii isaatiin waan inni galmeesse seenaa inni galmeesse rikoordii ni cabseessa. Kanaatu kanaatu namni kun nama cimaadha jedhee itti itti itti dura ilaalaa jechuudha.
Maatii hundumarraa baatee umurii kee ganna kudha lamaan fuunke kuni maalidha bu'uura maalis uumee ko'ummaan kuni akkamittidha kanatti irra aantee sadarkaa kana gahuu dandeesse?
Nuti jechuun waan immigrant taanee waaniif biyya namaa keessa jiraannuuf faamilee keenya booda dhiifnee jiruu keenya irraa jijjiirudha. Jiruu ofii jijjiirree jiruu warra keenya jijjiirudha. Saniif halkanii fi guyyaa hojii bareedduu hojjechaa hojii namni hin feene fa'aa hojjechaa achiin itti waan dandeenyu takka waan carraa rabbiin nuuf kan itti oofu. Sanumaan tanumaan bakka gaarii geenya jennee yaadna. Paaris irratti hawwiin kiyya Paarisii Paaris irratti Olompiik Paaris irratti hirmaachuudhaan kana kana hawwiin kiyya irra caalan.
Egaa akka odeeffannoo argannetti lammummaan kee Yuunaayitid Kingidam ta'uu isaarraa kan ka'e Yuunaayitid Kingidam fiiguudhaaf akka deemtudha. Carraa gaarii si hawwina Mahammad.
Galatoma galatoma baay'een isin galatoma asitti na affeeruu keessaniif isiniin galatoomfadha. Kalama sadi afuri karaa dheeraa miila muuri. Kalama sadi afuri maaraatoonii kattaa muuri. Kalama sadi afuri mirga goori biitaa goori. Kaamaa'iif ho'isaa sossoomaa shaffisaa. Jimnaastik jabeessaa irree keessan cimsaa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa qabaattan iimeelii keenya horn at voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo feesbuuk daatkaam voa afaan oromoo irratti tiwiitarii fi instagiraam irratti illee at voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voa afaan oromoo daatkaam irratti nu argachuu dandeessan. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taamiree ka viidiyoo nuuf gulaale lateera amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite tigist gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessa antuu jubee horaatii qophii borinii walitti deebinaa nagaatti bulaa.